radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiye imana mu cyumweru gishize nakiriye abana bashakisha ababyeyi abo navugaga ko batari bafite intambwe yo kwatanya ngo bajyane n'abakuru igihe amagara yaterwaga hejuru nyuma y'iminsi ine gusa yabonye umuryango we batandukanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane turamwakira mu kiganiro nyuma y'imyaka mirongo itatu n'itanu umwana atandukanye na nyina waje no kwitaba imana nyirasenge yaje hano ku ijwi ry'amerika amushakisha aramenya amakuru ye turafatanya urugendo rukomeye n'abana babiri basigaye ari imfubyi muri mirongo icyenda na kane bashaka musaza wabo ushobora kuba ari mu bubirigi turakira kandi umwana wari ufite imyaka itandatu muri mirongo icyenda na karindwi akagenda inzira ndende mu mashyamba y'inzitane akarorongotana ariko agataha mu rwanda papa we yamusize ahitwa ihombo ho muri kongo ara mushaka ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona uwizeyimana sandrine yari afite imyaka ine muri mirongo icyenda na kane yavuye mu bugesera ahungagera mu ngororero niho yatandukaniye n'umuvandimwe we atuye mu karere ka kirehe umurenge wa gihara akagari ka nyagashenyi umudugudu wa rwabaseka yaje mu kiganiro ashaka umuryango we twibukiranye ngombwa nyine ko habaho guhunga mu guhunga rero nibwo naburanye n'umubyeyi nari nsigaranye ntabwo namenye ngo yanyuze hehe byarangiye uko nguko icyo gihe muhunga wari uri kumwe n'umubyeyi wawe umwe yego gusa nawe nta rugendo twakoranye rurerure nawe twaburanye tukiri iyo ngiyo bugesera ntabwo twigeze dukorana urugendo runini ahubwo dusa nkaho twaje dukurikiye abandi twaburi kumuko nguko nari ndi kumwe na mukuru wanjye nyine tugeze n'ahangaha nawe afatwa n'undi muntu ngo ugiye kumurera nyuma yaho rero arahunga ambwira ko amubwiye muri kongo kugira ngo umpe amakuru menshi ashoboka hano mu kiganiro agasaro kaburaga twifashisha cyane abantu batwumva dufite za miliyoni z'abantu bumva ikiganiro agasaro kaburaga batwumva baba bashaka kumenya amakuru menshi ku mwana ushakisha ababyeyi be bakamenya se bakamenya nyina bakamenya babyara be bakamenya aho akomoka kugira ngo n'umubyeyi we namwumva avuga ati uwo mwana ni uwanjye none urambwira ko mwakomokaga ingenda ya bugesera ababyeyi bawe mama wawe yitwaga nde uramwibuka mbasha kuba natekereza rimwe numvaga ko yitwa konsesi konsesi naho papa wawe we yitwa nde gasana hari mukuru wawe wari ufite abavandimwe bawe wari ufite bitwaga abandi uwo nibuka yitwaga nyirasafari undi yitwa domitira ariko domitira niwe twari turi kumwe n'ahangaha twari turi kumwe iyo ngiyo nyine twagendanye mwaragendanye muvana aho ngaho mu bugesera mugirana mu ngororero yego mwaje gutandukana muto mugezaho mu ngororero byagenze gute hari abantu bahatuye baje mu nkamba aho twari turi ari babiri umwe avuga ati ndajyana uyu undi ati ndajyana uyu ubu rero twaherukanye ubwo ngubwo bahita bahunga ngo bajya muri kongo baje bambwira ko bamubuze
wowe se wagutwaye yitwa nde yitwa ndatimana desire ndatimana desire mwaragumanye kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza ubu cyangwa se mwaje gutandukana twaje gutandukana mbona bikwanga bisa nkaho ntatezwaho bava iruhande nyine ndigendera njya kwishakishiriza ubuzima hanyuma uwaje kumenya amakuru ya mukuru wawe amakuru ya mukuru wanjye ntayo namenye nyine ngewe nyuma nibwo nabajije abo bari bamufashe bamujyanye bahugutse bambwira ko nyine ngo bamuburiye muri kongo nta yandi makuru nzi
yari afite imyaka ingahe icyo gihe mukuru wawe we wari ufite imyaka ine we yari afite ingahe
yari muri icumi imyaka icumi abo bamujyanye muri kongo amazina yabo urayazi
Mm, bari kure ntabwo baranimutse aho bari batuye sinzi iyo bageze ntacyo bitwaye niba barimutse ntabwo nari kuzajya kubareba aho bari ariko ndashaka kumenya amazina yabo amazina yabo urayazi ntabwo ntabwo uyibuka nyazite keretse nyabajije ntabwo nyazi
ubu ngubu uri mu kiganiro agasaro kaburaga papa wawe yitabye imana mbere y'uko muva mu bugesera nibyo
papa wanjye twa ubwo nyuma ya mbere y'uko duhunga Mm,
twari kwa nyogokuru ubyara mama mhm, ubwo rero niho twari turi nyuma baza kutubwira ko papa bamwice urakomera twavuyeyo batubwira ko yapfuye icyo gihe baza kubabwira y'uko papa wawe yitabye imana mama wawe mwari mukiri kumwe twari turi kumwe muhunze se mwakoranye urugendo mugana mu ngororero
ntabwo twakoranye urugendo runini twaturutse mu rugo kwa nyogokuru tugana mu muhanda bo bakomeje umuhanda Mm.
twe tumanuka igana epfo mu gishanga twambuka uruzi mwambutse uruzi rugana hehe ni uruzi ruri bugesera ariko ntabwo nzi ngo ni uruhe kuko nanjye sinzi agace karimo rwose Mm, birumvikana wari ukiri umwana ndimo ndagerageza gushaka kugira ngo mumenye inzira mwanyuze kugira ngo muze kugera mu ngororero birumvikana uh, umwana w'imyaka ine ninde wari uguhetse kutari kubasha gukora ibyo birometero byose ngo ubigende w- wenyine U- ninde waguhekaga twazanye n'abantu twasaga naho turi- duturanye Mm, bantwaye uko na mukuru wanjye akagerageza nyine akampeka ariko tugeze muri iyo nkambi aho badukuye abo bantu baje abo ngabo twazanye baje kutwihakana banadusiga aho ngabo barigendera ubwo rero undi we mukuru wanjye twaherukanye ubwo ngubwo ntabwo nongeye kumubona ukundi
agasaro kaburaga kabonetse
ikiganiro kikimara gutambuka babandi twita abambasaderi b'ijwi ry'amerika baracyumvise basanga bazi ababyeyi baka neza barabibamenyesha umwana abona ababyeyi atyo yandikira ibaruwa ijwi ry'amerika abitumenyesha dore ibaruwa yatwandikiye kuri radiyo ijwi ry'amerika bwana munyamakuru w'ijwi ry'amerika nshimiyimana venuste nejejwe no kugushimira mbikuye ku mutima nyuma y'aho nkwandikiye ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu ugahita umpamagara kuri iyo tariki ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu itangazo ryahise kuri iyo radiyo mu korera hanyuma umuryango nashakishaga uhita ubyumva none ubu namaze kubona umuryango wanjye mbikesha wowe sinagenda ntashimye wowe na radiyo ukorera imana ibiyereka iteka mwarakoze uwizeye imana sandrine maze kwakira ubwo butumwa nahamagaye uwizeyimana sandrine nganira nawe ndetse na nyina bari bamaze imyaka makumyabiri n'icyenda batandukanye yego byabaye byiza nyine itangazo bararyumva yego ubwo niko guhamagara ariko kuko hari umuntu wari waryumvisha arabibabwira Mm, ababwira umurenge duherereyemo akarere nyine ubwo nabo bifashisha ubuyobozi kugira ngo bangereho nyine none se mbwira ninde wabonye mu muryango wawe ni bande baje kukureba mama arahari n'abavandimwe udahari ni papa oh, imana ishimwe cyane Eh, batuye hehe batuye mu murenge wa shara muri bugesera n'ubundi muri ngenda nibyo mukaba mwari mwegeranye gutyo mutaziranye ubwo twari twagiranye nanjye byarantangaje kuba turi kumwe mu gihugu ariko nyine nkamarira myaka yose byagenze nabo bari bazi ko napfuye ntari
none se wa mukuru wawe wavugaga aracyariho
nawe arahari yarahunze agera kongo ariko igihe kiragera nyine mutarura ari mu rugo nta kibazo ni ibintu byiza cyane mbese uko wavugaga mama wawe ukuntu yagiye mwaje kuganira usanga ariko byagenze yakwibukije aho mwaburaniye yego yambwiye ko nyine aho twari turi nyine barashe ngombwa ko hari hari n'abantu benshi nuko birangira bitandukanye uko nguko yego mbega ibyishimo ndagira ngo nkubwire rero ko uri mu bantu bake cyane bake cyane umubare w'abantu bake cyane babona imiryango yabo mu minsi mike baje mu kiganiro agasoro kaburaga umubare ukomeje kwiyongera nawe nta gihe cyashize ni ikibazo nkunda kubaza abantu bose birumvikana ibyo nkubaza ni nk'umwarimu ubaza igisubiza akizi ariko se sandrine ubushize tuvugana twanavuganaga numva urwaye ka giripe ariko urihangana uravuga ijwi rirasohoka kimwe n'abandi bana bose bafite agahinda badafite umuryango bavuga bati ndifuza kubona umuryango wanjye ubu ngubu warawubonye urumva umeze ute nubwo kugira ngo bongereho bahamagaye gitifu waho narindi nyine biyegereje ubuyobozi ubwo bahamagara abayobozi baho baravugana nibwo basabaga nimero yanjye barayibaha ubwo rero nibwo bampamagaraga nyine gitifu w'akagari arambwira ati ambwira amazina y'abo mu rugo nyine arambwira ati ubu turi kumwe ndabona ntiho ya wimbesha ndarira cyane ariko nyine narishimye cyane
mama wawe yakubwiye ko yari asanzwe yumva ijwi rya amerika cyangwa se n'ababimubwiye ni umuntu waryumvisha arabimubwira ntabwo we yajyaga aryumva
ubu noneho guhera ubu ngubu mugiye kuzajya mwumva ijwi rya amerika rero
iyo babaho cyane rwose
mu ibaruwa yawe nabonye untuma ku ijwi rya amerika ngo nzabagushyimirire ubu noneho ndagufite bibwirire nawe ubwawe icyo ushaka kubabwira yego murakoze icyambere na mbere ni ukubashimira nabikoze harimo kurangiza umuhango mbugane n'ubundi ndabizi neza ko ntabo nzabona ntabwo nari narigeze nakwemera ko kuba umuntu yakisha itangazo aho ngaho byakwemera pe ariko ni ukuri navuga ngo imana izabaho umugisha mwarakoze cyane kuko ndatekereza ubu ngiye kujya nishima nk'abandi bana warakoze nawe kwizera ijwi rya amerika ukumva yuko wahageragereza wanga gucika intege kandi rero amasengesho yawe imana yarayumvise warakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ndizera ko wowe n'abandi bana benshi badafite imiryango mu uzakomeza kuza kugira ngo tubafashe mubone umuryango mubone ibyishimo byawe ngaho rero sandrine wizeyimana ndagushimiye cyane nkwifurije amahoro y'imana
yego namwe murakoze
mama wawe muri kumwe uraho umubyeyi amakuru yanyu nayo ndimo muvugana n'umukobwa wanyu yaje hano mu kiganiro agasaro kaburaga abashaka ni Venuste nshimiyimana mu kiganiro agasaro kaburaga nuko turaganira none rero hanyuma aza kunyandikira ambwira ati mwarakoze umuryango wanjye narawubonye nk'uko nsanzwe mbikora iyo hari umuntu dufashije akabona umuryango turamuhamagara kugira ngo twifatanye nawe mu byishimo ariko anafashe n'abandi kwizera ko ntawe uburabe atarababura kubabura nicyo tubereho hano dufasha abantu kubona imiryango yabo none nagira ngo nawe nkubaze mubyeyi mwiza urumva umeze ute kubona ubonye umukobwa wawe wari umaze imyaka makumyabiri n'icyenda mutandukanye
amerika abantu bari bumvise nyine ubwo baza kumbwira nyine ko bumvise nyine amazina yanjye n'ay'umugore wanjye nari mfite bambwira n'abana banjye nyine ko uwo muntu bavuze abana banjye mo babiri nyine ngo byumvise ndavuga ntabwo byumvikana nta bantu bahuza amazina yose ni gusa byaba ari byo ubwo hari mu kagoroba nyine ku cyumweru bwarakeye ku wa mbere ubwo biba ngombwa tujya mu kagari kugira ngo turabwire ko twumvise itangazo nuko twita ko twumvise ko twumvise bavuga ko itangazo ry'umwana wanjye nabuze yego
ubwo kubera ko bari banditse nyine n'indobero z'aho mbese ahantu atuye nyine ahantu ari akagari n'umudugudu byose babyanditse ngo byabaye nk'uko gitifu nawe utugiriramo nyine arahamagara umugitifu waho nk'aho ari ahamagara mu mudugudu hose ni ukuntu bahita bitugiraho nyine ubu bakayahitamo uduha rwose turavuga nawe mbese numva niwe mbese birandenga byarandenze kugira ngo umuntu imyaka makumyabiri n'icyenda yose yari ishize umuntu nari ko byarangiye nyine numve ndongeye ndabibonye mbere ukuntu byari bimeze byari ibintu byaraturenze twese n'abana umunani n'abakuru be twese byaraturenze mbere yuko twari tuzi ko byararangiye kera ni ibitangaza by'imana birumvikana tuganira mu kiganiro yambwiye ukuntu mwavuye mu bugesera muhunga icyo gihe uracyibuka umwana we yambwira ko atabyibuka neza mu ngororero twatandukaniye umugabo yatandukaniye na mukuru we yego yewe twatandukaniye aho bita igitarama bitewe n'amasasu nawe uko yagendaga mbiziritseho mbiziritseho amasasu bavuze tugenda gutyo ubwo nyine nabonye ko bahuze mpita nongera ndahindura ndagaruka ndagaruka umugisha ni nahise nsubira inyuma njye ntabwo nakomeza ngo ngende ntarangishije nzahanza kuza umwana nyine atamubwira neza abituranye yarumiwe mwigisha cyane uwo mwana agatubwira ati uzi ko ariko bakamarama kati uzi ko kamarama karavuze ngo wowe ntari kwica abana bawe ubwo numva nyine ko byarangiye byo kwiga ndangije sinabijyamo ndabyihorera noneho nyuma yo kubaza ko bari bagiye ari babiri nyuma yo umuntu ari kugaruka kubera kujya mu isoko aho bita kuruhuha ibintu rusundi isoko ubwo babona kuba ruri kurangisha nyine umwana abantu bari bahari nabo bamenaha baza barumbwira ati umukobwa bari umwe yabonetse ubwo umunsi isoko wakurikiyeho baje bamuzanye ariko mana imana ni igitangaza ahubwo bose ni ukuri ibintu imana ikora nta wabirondora rwose kuba narongeye nkabubona bose imana muri abantu beza namwe kuko nabo mwitagira kugira ngo murebe ko mwabona abantu baba barabuze mubahuze n'ababo murakoze cyane yari arimo ambwira ko guhera ubu ngubu ugiye kuzajya wumva ijwi rya amerika ngo ntabwo iyo radiyo wari uyizi ntabwo dukunda kuyumva ariko ubu ngubu twose navuze ko ngiye kujya numva numva n'abandi batarabona babo ko batarabona babo ni benshi cyane nk'uko nanjye babyirindiye nanjye kandi yumvise nkabibwirwa n'abandi ngaho rero nongere ngusezereho kandi ndagukomeza gira amahoro murakoze cyane kandi imana irayinde namwe
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga musabyimana julienne yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka kumenya amakuru y'umwana abereye nyina wabo umwana aheruka dore hashize imyaka mirongo itatu n'itanu yajyanywe na se nyina wari umaze kumubyara ari indembe aza kwitaba imana musabyimana julienne atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa kigarama akagari ka rugira umudugudu w'ihuriro icyo yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akambakamba ni nawe uwo mwana yahise nyine yitaba imana njye nsigara mbi nyina wabo rero cyo kugira ngo uwo mwana amushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se w'uwo mwana ari umunyagisenyi yitwa ngarambe dezire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i buraya witwaga murenzi wakoraga muri feyashika wakuraga amenyo mu gihe cyo kugira ngo ndetse dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba imana igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara birateye ubwo umwana tuburanye gutyo nyine ubwo rero umuntu yaje kundangira nyine asanzwe mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho murumuna wawe yitwaga nde nyakwigendera murumuna wawe yitwaga nyiratabaru yitwaga nyiratabaru felicita hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina hari amazina mwari mwaramuhaye izina ise yari yaramwise yamwitaga nzaramba ariko akabyiniriro ke akiri umwana yitwaga ruduri bamwitaga ruduri none ise ni uyu nguyu ngarambe desire ese ni ngarambe dede wakomokaga ku gisenyi wakomokaga ku gisenyi akaba yari afite na na mukuru we witwaga murenzi yakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze uwo murenzi uwo dogiteri murenzi wakuraga amenyo aho ari ndahakeka nkeka yuko ari mu bubirigi ari mu gihugu cy'ububirigi niho a- akora agomba kuba agikura n'amenyo Wi- wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze am- niba hari icyo azi kuri uwo mwana ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye
kubera iki bamujyanye baka- bakamuvana iwanyu murumuna wawe yari amaze kwitaba imana baje gushaka umwana wabo bati nimuduhe umwana wacu tumujyane baramujyana oya bamujyanye nyina a- ataritaba imana ahubwo nyina w'icyo gihe yari arembye ameze nabi aravuga ati rero sinarimbana n'umwana amuhase none se niba umwana ari kumwe na se eh, wowe ukaba uri nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe ikibazo mfite ngewe ni ukugira ngo umenye yuko uwo mwana ariho mba nakomunikana na- na- nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina yego Mm.
icyo gihe bamutwara hano mu buhe mwaka yewe bamutwaye mbere y'intambara ntabwo nibuka umwaka agombe kuba hari hari nko muri mirongo inani n'umunani gutyo ni ukugereranya ariko simbibuka neza uyu ngarambe desire ya- uretse kuba yari umunyagisenyi yakoraga ikiwe ngarambe desire imirimo yakoraga ibyo ari byo byose yakoraga muri za leta ntabwo nzi akazi yakoraga iyo yazaga kureba murumuna wawe yazaga mu modoka yazaga ku ipikipiki yazaga ku igare yazaga ate?
Eh, namubonaga n'amaguru none se wa mubyeyi we uyu mwana ushaka yi- wambwiye ko yitwa nzaramba eh, hashize imyaka nawe utibuka neza ariko irenga mirongo itatu utamubona kuva murumuna wawe yitabye imana uramushaka uti agaruke menye yuko ari abantu b'umuryango eh, bamwifuza hari hari abandi bantu bo mu muryango wanyu bahari ba nyina wabo bahari aho ngaho mu rwanda hari ba se wabo se bandi bahari Um, mu- mubwira abantu bamwe na bamwe mu muryango kugira ngo niba bumva ikiganiro azamenye ko afite umuryango umwifuza mugari
mbese abaha nabo barashize bara- hafi ya bose mu ntambara barabishe ni njyewe wasigaye ni njyewe wasigaye oh, komera komera birumvikana agahinda ufite icyifuzo cyawe ni ukwanga gukomeza kuba wenyine kandi hari umwana wa murumuna wawe utekereza ko akiriho tuzagufasha kumushaka ah, tuzifashisha ah, uyu dr murenzi ndahamya yuko arimo yumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya arazwi cyane n'umuntu eh, umuganga uzwi cyane mu birigi hanyuma mubaze amakuru eh, y'uyu umwana ubereye nyina wabo azadufasha kumenya amakuru ye nzayakugezaho bidatinze hanyuma ah, tugufashe nitugira imana tugasanga ariho nawe ubwo rero bizaba ari iby'imana tubahuze niba arimo kumva muri kano kanya ah, nzaramba akaba kumva mubwire ya magambo y'urukundo mwandika mu ibaruwa hano ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga muri wa munota mbagenera mubwire icyo ushaka kumubwira
Eh, amagambo y'urukundo nababwira ni uko mbakunda cyane kandi mbakumbuye kuko mbabonye nakwishima cyane kuko nabamenye amakuru yawe kandi ndabakunda cyane kandi namwe muzamfasha naba mbashimiye cyane ku mana imana ibaha umugisha kandi imana ibongerere kugira urukundo nk'uru mufite nta kindi kindi na- ni ugushimira imana urakoze cyane musabye imana mubyeyi kudusabira ni byiza ndagusabira nawe kugira ngo iyi gahunda watangiye gushaka uyu mugabo nzaramba amaze kuba umugabo n'umwana wawe imana izamuguhe vuba tuzaguhamagara tukubwira amakuru ye ngaho rero ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga Eh, murakoze
agasaro kaburaga kabonetse
maze kuvugana na Julienne Musabyimana nk'uko nari nabyiyemeje nahamagaye mu Bubirigi mvugana na Dr Murenzi Jean Baptiste umuvandimwe wa Ngarambe Desire mubaza koko niba uwo mwana nzaramba amuzi uyu mubyeyi Julienne Musabyimana aravuga uyu mwana w'umuhungu nzaramba uyu mwana muramuzi wiwi uwavuga niba koko ari umuhungu wa ngarambe ntabwo arimo grand frere ahubwo ni mon petit frere yego ariko yitwa ngarambe murumuna wawe wi uwo mubyeyi ngo yitwa uyu mubyeyi umushaka yitwa Julienne Musabyimana murumuna we yitabye imana umwana akiri mutoya bamuha umuvandimwe wawe ngarambe desire wa- babyaranye uwo mwana nzaramba urambwira yuko mumufite mu muryango ariho arakomeye arakomeye rwose
nzaramba ubu ni umugabo w'imyaka mirongo itatu n'itanu niba koko uri mu rwanda nk'uko so wanyu dr jean baptiste murenzi uri mu birigi abivuga niba wumva ijwi rya amerika muri aka kanya aho uri hose ubwo tumenye kuriho ni amahoro ahasigaye niba ubyifuza uzahura n'umuryango wawe wundi barakwiteguye
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona hashize imyaka mirongo ine n'itatu abavandimwe babiri semihare francois na uzaba umwana eugene batandukanye uzaba umwana yandikiye agasaro kaburaga amushakisha turi kumwe atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa niboye akagari k'agatare umudugudu wa rugunga nabandikiye nshaka kugira ngo mumfashe yego nshakishe mukuru wanjye nabuze muri mirongo inani yagiye ari umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu yewe nari umusore wa makumyabiri n'ibiri kuko ndamukurikira mugwa mu ntege agenda ajya he agenda yerekeza ngo muri tanzania hitwa karagwe Eh, ariko kuva yagenda ntabwo twigeze twongera kumenya agakuru ke kugeza na bugingo n'ubu ubwo se yagiye muri tanzaniya nka kwa kundi abantu bajyaga i bugande bagiye guhaha yarahasanze bene wabo yaraha yara- yego rwose yagiye nka kwa kundi abantu bagendaga bagiye gukorera amafaranga Mm.
agenda ajyanye n'abantu ba- nabo bandi bari bagiyeyo hanyuma ntiyagaruka uyu mukuru wawe yitwa nde umukuru wanjye yitwa semihare francois ubu tuvugana wanyandikiye umbwira ko utuye mu karere ka kicukiro i kigali ariko se muri mirongo inani mukuru wawe agenda mwari mutuye he muri mirongo inani mukuru wanjye agenda twari dutuye i nyanza Eh, icyo gihe hari muri komine kigoma yego twari dutuye mu murenge wa mpanga Mm.
dutuye mu kagari ka nkinda aho ngaho ni iwacu mukuru wanjye rero ni aho ngaho yagiye aturuka Mm.
ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze agaruka ntiyigeze yandika ibarwa na bugingo n'ubu yego imyaka mirongo ine n'itatu ku- kuva agiye hari ubundi wigeze ushaka kumushakisha cyangwa se ubungubu nibwo uvuze uti reka njye mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika nanjye nshakishe numvise abandi babikora N- nta bundi wigeze ugerageza kumenya irengero rya mukuru wawe
oya nta bundi nigeze mbigerageza n'ubu nabigerageje kubera ko nakurikiye agasaro kaburaga numva abantu mwagiye mufasha numva bagiye babona ababo numva abantu babonye ababo bamaze iminsi noneho ndatekereza ngo nanjye wajyayo hanyuma mbura aderesi y'ijwi rya amerika hano mu rwanda sinayibona ariko ndakomeza nkajya nkurikira ikiganiro ejo bundi rero ku cyumweru hari cyangwa ku wa gatandatu nkurikiye ikiganiro kugira amahirwe nibwo mwavuze nimero umuntu yababonaho Yego.
ubwo nibwo nahise nzandika ariko nari ndimaranye nk'imyaka nk'ibiri mbishakisha Oh.
ariko simbona aderesi yanyu Oh.
Mm, tubabarire kuba utarabonye aho dukorera vuba cyakoze kuba warashoboye gufata nimero ukanyandikira ubutumwa bwawe nahise mbubona niyo mpamvu nahise nguhamagara bumva ijwi rya amerika muri kano kanya ntibagire ngo nakuhaye ibyo udakwiye nkurenza abandi bamaze imyaka bategereje ni ukubera ko hashize igihe kirekire utandukanye na mukuru wawe semihari francois saveri nkaba rero nakuhitije mbere kandi kubera ko ari umuntu ushobora kubura ahantu n'ijwi rya amerika ryumvikana aho za karagwe tumvikanira kuri fm abantu baratwumva ndasaba rero abantu b'abanyarwanda batuye muri ako karere ka karagwe mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa tanzania wakumva aya makuru akamenya umugabo ashobora kuba yarabaye umunyatanzaniya ubu ngubu atakiri umunyarwanda ariko abanyarwanda bahari bazamumenya semihari francois savera akomokaga i nyanza ikigoma akamenya yuko murumuna we uza umwana eugene amushakisha none uza umwana kuba waje hano mu kiganiro gasaro ka buraga birumvikana ndagira ngo uhe amakuru amwe mukuru wawe ababyeyi banyu baracyariho bashiki banyu hari abo mufite muha amakuru y'umuryango kugira ngo nawe aziyumve yimenye
yego murakoze cyane rwose ubu ngubu ashobora kuba ari umugabo w'imyaka mirongo itandatu n'umunani yego kuko nanjye ubu tuvugana mfite imyaka mirongo itandatu n'itanu kandi nijya umukurikira ariko amakuru rwose namuha twebwe ubundi twavutse mu nda ya mama na data turi batatu mukuru wanjye senare francois nanjye uzaba umwana eugene wamukurikiraga na murumuna wanjye unkurikira kayonga zozima rero amakuru namuha rwose ubu ngubu ngewe uzaba umwana eugene nturi hano i kigali murumuna wanjye kayonga zozimi ari kampala twese turubatse dufite abana dufite abagore dufite abuzukuru ari murumuna wanjye kayonga ari nanjye ubwanjye turuzukuruje turakuze ariko ababyeyi bacu ntabwo bakiriho andi makuru namuha ni uko twari dufite umukadata umugore wa data mutoya utari utari mama nawe yabyaye abandi bana ariko bose ntabwo bakiriho bose barapfuye jenoside yarabatwaye ari data ari mama ari muka data n'abana be bose ngayo nguko ubwo ni uko nguko tumeze francois rero nkaba namubwira yuko rwose tukimeze neza turakomeye abana banjye ntabazi kuko yagiye ntaranashaka ariko mfite abana bakuru mfite abakwe mfite abakazana mfite abuzukuru bakomoka ku bakobwa abahungu ntibarabyara ariko ndi umupapa rwose ufite umuryango munini cyane
ayo makuru azamushimisha bizamufasha kugira ngo amenye uko mumeze kandi binamuhe ineza yo kugira ngo aze abasanga vuba birumvikana umuhaye amakuru hasigaye wa munota nsanzwe ntanga kugira ngo umwandike yaba ari y'urukundo ubu ngubu niba mukuru wawe semihare akumva muri kano kanya uretse ayo makuru umuhaye ni iki kindi ushaka kumubwira wagumanye muri iyi myaka mirongo ine n'itatu ishize utamubona
murakoze cyane ikintu ushaka kumubwira muri iyi myaka nagumanye muri ino myaka mirongo ine n'itatu ni ukumushimira cyane ni ukumushimira cyane kuko senare francois yatubereye intwari atubera data atubera byose ari mu bantu bafashije mama kuturera akora akiri mutoya igihe kigeze cyo kugira ngo natwe tumwiture turamubura ariko turamukunda cyane ari murumuna wanjye twese turamushaka natubabarire niba nyumva atumenyesha agakuru niba se hari abana yasize cyangwa umuryango yasize banyumva batakiriho bamenye ko turiho batumenyeshe amakuru batwandikire tumenye ko bariho byibuze natwe twumve turuhutse kuko nahoraga buri teka mfite agahinda kanini cyane ntabwo nigeze ngira amahoro kuva yagenda haba hari indirimbo bajya baririmba mu kinyarwanda yitwa ubara ijoro numvaga francois ariwe ubara ijoro nayiririmba nanjye nkayiririmba nkavuga nti n'iyo mu mahanga haba heza hate ntabwo akiza cyaruta u rwanda uzatwandikire tumenye agakuru kawe umukecuru n'umusaza barashaje ariko twebwe turubatse turi abasaza imvi n'uburenzi ntiwatumenya rwose turanswa ambabarire semuhare n'uwaba amuzi wese n'uwaba yaramwumvise atumenyesha amakuru ye rwose ni ukuri bizashimisha cyane murakoze
urakoze cyane kuri ubwo butumwa bw'urukundo uti ibugande cyangwa se imahanga niyo haba heza hate nta gihugu cyaruta u rwanda niba akumva muri kano kanya n'undi wese wamumenya aho yaba ari hose niba ari ikaragwe niyo haba heza hate nta gihugu cyaruta u rwanda niko ubivuze uvuga umuririmbyi waririmbanye ineza n'urukundo dore nimero mushobora guhamagaraho niba musanze se mihare francois mumuzi cyangwa se nawe yatwihamagarira cyangwa se umukomokaho akaduhamagara ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru bityo tukamuhuza n'umuvandimwe we uzaba umwana eugene eugene rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana
iyo ntibashimiye cyane rwose mukuru w'iteka imana iba mu ijoro ikomeze ibongerere umugisha ibarinde muzarame igihe kirekire cyane mukomeze mufashe n'abandi bose babaye nkange murakoze cyane gira amahoro urakoze murakoze cyane imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umuryango warimo abana batandatu harokotsemo babiri gusa kandi basigara ari imfubyi abo ni umubyeyi diane na mukuru we byukusenge divine ariko hari na musaza wabo utari mu rwanda wahungishijwe rugikubita kuko yari mu kigo cy'imfubyi kiririma yajyanywe mu bubirigi mushiki we umubyeyi diane aramushaka tuye mu karere ka ruhango umurenge wa ruhango akagari ka Nyamagana umudugudu wa mugejuru ya mbere yitwa umubyeyi diane data yitwaga higiro teonesiti mama yitwaga nyirakabuye polinariya navukaga mu karere ka kamonyi umurenge wa nyarubaka akagari ka kambyeyi nkaba nashakishaga musaza wanjye witwaga iragire venusti niryo data yasize mu isi nyuma data yaje kujya gushaka imibereho ikibungo ahantu bitaga mu gisaka yego mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri nibwo icyo gihe twari dutuye mama yaje gupfa asiga uruhinja ruriho mu byumweru bitatu urwo ruhinja data yararufasha rujyana mu kigo cy'imfubyi cy'ahitwaga iririma muri bugesera data yarakomeje n'ubundi aramukurikirana ariko umwana yakirwa n'umuzungukazi wari umufaransa ntabwo nibuka neza uko bamwitaga ariko ndagenekereza bamwitaga roserine rozandere uwo muzungukazi barakomeje bakajya baza kudusura na data agakurikirana umwana nyuma jenoside yaje gutangira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane itwara bamwe mu muryango wanjye yavukanaga n'abana ubwo twari batandatu n'uwo arimo abahungu bari bane abakobwa twari babiri byaje kurangira abahungu bose tubabuze na data batubyaraga ngewe umubyeyi diane ndokokana na mukuru wanjye bita byukusenge divine ubu ni twebwe turiho nyuma ndakomeye nyuma igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu twaje kongera kugirirwa amahirwe yo kumva ko umuvandimwe wacu ariho yaje kutwandikira atwandikira hari umumeya wayoboraga icyo gihe bamwitaga bukuba fideli n'ubu nagize amahirwe yo kongera guhura nawe mwibutsa iby'iyo dosiye nawe nsanga arabyibuka ariko yaje kubura aderese z'uwo mwana nk'uko natwe twazibuze umwana batwandikiye batubaza amakuru ya data n'abarokotse mu muryango nibyo nibuka nanjye nari umwana mutoya ariko nagerageje nyuma gukurikirana amakuru kuko hari na bamwe bagiye barokoka bazi ayo mateka yacu nyuma rero nibwo uwo mumeya yaje kugirana jimiraje cyangwa se ubucuti n'igihugu cya berejike aza kujyayo yari meya w'akarere ka kamonyi ahahoze ari musambira komine musambira mbere ya jenoside niko bayitaga agiyeyo rero nibwo ahahindukiye rero niwe watuzaniye ayo mabaruwa adushakisha atugeraho agera mu muryango turayabona nubwo twari batoya hari ikintu twibuka hari harimo n'amafoto y'abo mu muryango wanjye bajyanywe na jenoside harimo n'irote nini y'umwana yatwandikiye harimo na imeri ze arizo twagombaga kumushakishaho iyo leta rero twayobewe uburyo yabuze turayibura burundu habura umuntu ubidukurikiranira ariko dusigarana igifoto cye cy'umwana ariyo nashyize aho ngaho nshakisha ahinduriwe izina iryo data yari yaramwise iragire venuste uwo muzungukazi nawe amwita iragire erefayeri numva ko yahinduriwe izina rimwe ariko iry'inyarwanda ryagumyeho umubyeyi diane niba umusaza wawe ari mu bubirigi nk'uko ubimbwira niba koko uwo meya wa kamonyi yaragiye akamubona bagahura akamubatumaho umusaza wawe tuzamubona aho aherereye tuzahamenya kubera ko dufite imikoranire ya hafi n'abana bajyanywe mu bubirigi muri mirongo icyenda na kane cyangwa se mu bufaransa bavuye iririma bo nakunze kubivuga bo twari kumwe i kigali muri mirongo icyenda na kane ku kibuga cy'indege abo bana rero benshi bamwe ndabazi aho bari mu bubirigi n'aho bari mu bufaransa niba niragire akumva muri kano kanya wampaye amakuru menshi nta bandi bavandimwe afite uretse wowe na mukuru wawe nta bandi babyeyi afite ariko hari abandi mu muryango afite nka ba nyirasenge yaba afite bakiriho barokotse
ba nyirasenge bo ntabo na ba nyina wabo bo ntabo nabo yarabatwaye ariko twagiriwe amahirwe twarokoye ba data bacu babiri uwari bucura bw'iwabo wa data ariho atuye mu mutara ni umupapa arubatse undi nawe wadufashe jenoside irangira akagerageza kuduha ubuzima akatuzamura nawe ariho yitwa ngendahimana augustine akaba atuye mu murenge wa nyarubaka mu karere ka kamonyi ikindi kintu twibuka muri iyo letire batubwiraga ko bava mu rwanda bagiye mu bubirigi bava mu bubirigi bajya mu bufaransa ariko baza no kujya mu gihugu cya maroc ibyo bihugu uko ari bitatu nizeye ko ariho musaza wanjye ashobora kuba kuboneka muri ibyo bihugu uko ari bitatu abaye akiriho natwe turamutegereje niwe musaza wacu tugira turamukunda nubwo tutagize amahirwe yo kureranwa nawe kuko natwe nta mahirwe twagize yo kurerwa n'ababyeyi bacu ariko turamukunda kandi dusangiye amaraso amakuru menshi wayampaye wamubwiye urukundo hari ikindi kintu wumva ushaka kumubwira uramutse umubonye cyane cyane wikirimo yuko muri kano kanya arimwo akumva n'abazamushyira ubutumwa bazamubwira bati twumvishe mushiki wawe ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga dore uko yakuvugaga dore icyo yakubwiye cyari kimuri ku mutima cyane ufite umunota umwe diane kimubwire
ikindi kintu nabwira musaza wanjye nagize ishyaka ryo gukura mushakisha ntabwo byari binyoroheye ariko ubu ndi umubyeyi wubatse w'abana babiri umuhungu n'umukobwa mukuru wanjye nawe arubatse afite abana babiri n'umugabo turamukunda twaguye umuryango wa higiro teonesti kandi turamwifuza kuzamubona amaso ku maso kandi aho ari hose amenye ko tumukunda kandi tumukeneye ndagushimiye nshimiye imana jenoside imana yo mu ijuru yongere ikongerera ubwenge kandi nk'uko umpamagaye imana iguha umugisha n'abanyumva bose mumfashe gushakisha uwo muvandimwe yagiye ari umwana mutoya arifuza nawe kutubona nk'uko tumwifuza nicyo namubwiraga diane urakoze cyane ndahamya yuko uzagaruka mu kiganiro agasaro kaburaga vuba tukongera tukaganira wishimye usingiza imana unayishimira ngaho rero nkwifurije amahoro y'imana
abakoze cyane imana ibaha umugisha
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona muri benshi munyandikira mushaka abana banyu cyangwa se abavandimwe banyu bavuye mu rwanda bakajya mu bihugu by'i burayi bakomotse mu bigo by'imfubyi bitandukanye abo nabo baza bashakisha imiryango yabo muri aka kanya ndashaka umuryango w'umwana w'umukobwa wari mu kigo cy'imfubyi ikimasaka mutega amatwi yitwa bihoyiki nyirazuba yahavuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu amakuru dufite nuko afite abavandimwe ari bo emmanuel ngerageze yohani mpoze mbizi na hategekimana bari batuye mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka nyagatare umurenge wa gatunda akagari ka nyagaha ni muri paruwashi ya nyarurema uyu mwana arashaka umuryango we hashize imyaka mirongo itatu avuye mu rwanda nongere mbisubiremo yitwa bihoyiki nyirazuba niba ushoboye kumenya umwe mu bavandimwe be emmanuel ngerageze yohani mpuzembizi na hategekimana bamenyeshe ku mushiki wabo bihoyiki nyirazuba abashaka ari mu bufaransa yari mu kigo cy'imfubyi cy'imasaka
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga inkuru ndende y'agasaro kaburaga niy'umwana wari ufite imyaka itatu muri mirongo cyenda na kane yahungana n'umuryango we yaturutse imukingi ahahoze ari muri gitarama ahungira muri kongo igihe inkambi zasinywaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi yari afite imyaka itandatu agenda amajoro n'imitaga mu mashyamba y'inzitane yatashye mu rwanda ariko papa we wari umubereye umwugariro amusiga ahitwa ihombo ariko na n'ubu arakizera ko akiriho sangwa antoine zakari ari mu karere ka gasabo umurenge wa gisozi akagari ka rusezero umudugudu w'agasharu gushaka umubyeyi wanjye umbyara witwa bodari pasikasabi muheruka mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi ku itariki cumi n'eshanu ukwezi kwa mbere twari turi kuva muri kongo duhunguka twabaga za mushweshwe tuza tuba nyamirambe tuba na gashusha ariko twari gutaha tuza mu rwanda ko yavuze ko tugomba gutaha mu kuza twageze mu muyankabiri aho bita ihombo niho muherukire kuri icyo gihe ariko hari bariyeri yayisigayeho sinzi niba yapfuye sinzi nta yindi makuru yigeze kubona icyo gihe niyo mpamvu natanze nifuje kubavugisha ubwo binamubona aho ngaho nyamirangwe hombo ni hehe nari mutoya ariko tugiye twacipanze ntabwo ubu ngubu maze mukecuru twari mu gihe byerekeza ariko menya ari twacipanze duciye mu kavugo menya ari niba mwaranyuze ipanzi ubwo ni mu majyepfo ni panzi ni bukavu ni hafi aho ngaho naho ngaho uvuga yego naho twabaye yego hanyuma na kashusha nayo ntabwo iri kure ya bukavu none rero urambwira ko hari aho mwageze kuri bariyeri papa wawe agasigara aho ngaho ni bande bamuhagaritse impunzi nyinshi zunguka zaranyuraga bakazibaza ibintu byinshi ibyangombwa biki ariko umuryango wacu uwo wasigaye inyuma asize impamvu atari gutambuka bakadusubizayo gutyo tugezweho mama baramwakira baramubaza mu kazu kabo kakari aho ngaho papa ajyayo ariko mu kuvayo mama arasohoka papa wagumayo uri kumwe n'amasenge mu mushiki wa papa n'umwana wari muto yari amuhetse njye ariko narigenzaga n'ubwo yari mutoya na mushiki wawe twigenza mu gusigara aho ngaho twavuye aho ngaho kugeza tugera inaha mu rwanda nyuma nyine nkajya mbaza mama amakuru bite naho mare gukura niho mfashe umwanya wo kuba nabanza ko n'ubishwe mushobora kuba mwadufasha kuva icyo gihe nibwo namwirukaga nawe nongeye kumubona abamubazaga ariko bavuga ikinyarwanda kuko nawe nawe mukuru nanjye ibyo bambaye nawe basubije bambara amazina ibyo bakubikije nta gakapu nari mfite karimo igikombe cy'amazi nanyweshaga n'ibyo nabahaye ariko twavuye hatari neza nyine umwe yaraje abwira nka mama ngo wamugorageze umwaku umwaku mama y'umubare arambwira ngo barakuburiye ngo ugende ubwo amukubita nk'ikintu ubwo urimo kuvuga afata ibyo afashe imfunguzo ziratakara zizo n'iki n'ibindi ariko kubaga bapatse amafaranga mwazanye y'amakongomani barabisigarana ariko twaje uko nguko rero ntamusize kugira miki kuva icyo gihe kugera iki gihe twaje twenyine ni ukenzi zo kwa mbere cyangwa karindwi nibwo muheruka icyo gihe ibyo ngibyo byabaye urundi rwari urugendo rurerure rwamaze igihe twamazemo igihe turimo aho ngaho muri congo tukabipa twagezeho tugeze mu ishyamba ubwo tugeze ko ryabaga rimeze mu mazi ariko aho twahindukiye hari aho bari bazi ibyerekezo none kuva aho ngaho mukagera mu rwanda byabafashe nk'iminsi ingahe twamaze igihe aho twageze haza imodoka za seri igikamyo kirajya dutwara tugera i cyangugu aho tuba mu nkambi mu nkambi naho ibyo haza bisi tuvana ayo ngayo zitugeza kuri komine twavukagamo ni komine mukingi muri perefegitura ya gitarama niho twahageze turuhukira turuhukira bakaza kutureba imiryango naje kudukura tujya mu miryango mu rugo aho twabaga hari ikiraro waba ucyambutse sinzi mu gihombo ariko ntabwo bisobanura neza agashobora kubigarukamo ariko hari ikiraro kinini ukacyambuka ukagera aho ngaho kuko nyuma twageze hano batukuraga ibintu ubonaga ari nk'amabuye hari amazi biyunguruka bicamo ariko mbwira sangwa nk'umwana w'imyaka itanu itandatu guhunga ukagenda iyo nzira yose wigenza ntawe uguhetse wikoreye agakapu karimo inkongoro yawe ako gakombe wanyweshaga amazi aho uyabonye iyo nzira ndende batubwira mwanyuzemo mwagenze cyane cyane we wagenze uri umwana urambwira uti byabaye byose ndabyibuka ibyo nabonye ndabyibuka mbwira kugenda iyo nzira ndende aho mwanyuraga bacukura amabuye aho babakiraga n'aho batabakiraga babaramiraga mushonje ikindi wibuka ni iki cy'iyo nzira mwanyuzemo n'ayo majoro mwaraye
ibyo nibuka ni iby'imbere nkiri kumwe n'umubyeyi papa agihari kuko turi umushwashwe yego
niho twabayeho neza nyine bisanzwe twagiye tuba mu nkambi turi muri shitingi hagera haza amabati bakubaka inzu z'ibiti hari abo twari duturanye uretse babagumiriza bazira yari yari menshi yabashije ariko ni kera niko bamwiraga bayoboraga mu kingi ariko tuza baza twari nko gucyura ngo impunzi baje kuzicyura ntabwo habaho kurasana mu kurasana twagenze urugendo rubi yagenda na n'undi mwana mu kuzicyura twisanze duhunga n'abandi tugera mu ishyamba bigashusha nyamamenya tujya nyakabogo baba bitaga umuswe ko dukomeza wagendaga inzira ugasubira ahandi ukomeza ugasubira ahandi tugeze mu ishyamba ryari rirerire basangamo ibiti bagatema inzira bashaka inzira bakoresheje imihoro aho twagiye turya amateke n'abagasinzi tugiye turayabura turya inguri zayo ubwo ba mbere ab'imbere ubwo babaga barayamaze nyine yaraje ari menshi abageraga barakuraga bagakora agateka imbere ugasanga aho bashyize ibibazo ko iteke bashyiramo inguri uwo bagiye bagasanga hari inguri icyo gihe barayifataga bakayikatamo nk'amafiriti ndibuka ko hari amamesa bayatekuraga mu isekuru bakayayungurura byo bakayakarangisha yanguye ari kugira ngo idakarata ariko yanga agakarata yari harimo ibintu byinshi tugenda hari n'abara hari abatemba hari abatwahoraga nabo bo bashaka kwiyamburira abantu imyenda hari sinzi n'uwabonaga arimo ufite imbu nabo babirukaga bafite imbwa n'amacumu paka tugeze aho twasohokeye hari n'aho nibuka papa yari afite ipantaro yari yaguze y'ikoboye abura twari twaba twashoje nimbona muri ikiraro cy'umuceri aba ipantaro ndabyo ndabyibuka nabyo nacyo dukikije inshuro nyinshi tukiga bakiriye imiti bafataga bakayishyira mu mazi kugira ngo bagaragare ko ari gutogota agashyiramo nk'umunyu nawe nawe twageze mama yakwifuza hari umuntu wajugunye imyumbati yumye n'ubunyobwa ubunyobwa nimba buzisinze yenda buzi ubunyobwa yego yego afata kumye afata n'ubunyobwa nasonza akamba kuko wa mwumbati nahekenye n'ubunyobwa ari na bibiri ariko umwumbati wumye umwe uva nk'ubugari turakomeza kugeraho aho nakubwiye bagiraga dusa nkaho twiye dusohotse mu ishyamba niyo mpamvu twatandukanye ariko umugabo aho ngaho hagati y'umugabo wa tante we yari mu basekara nk'abatsinzwe uravuga ko adataha ukomeza gukomeza inzingi uravuga ati ngenda acyura abana banjye bagiye mu rugo bazabwiwe ko ajya kubona kumwangazanyisha koga muri ayideri ayideri ni icyuzi cyegereye iwacu n'ubu ngubu naje no kumenya kucyogamo ubu narakuze mva mu cyaro mu by'imana nza mu kigali gukora bisanzwe ariko nahise nabyo nagiye ishyaka ryo kwiga kucyogamo ubwo icyo gihe ko yafite nko gutahana n'icyo binahanaho n'ubwo muri gacaca ntacyo bamushinjaga kuko yari yari burigadiye ukomere mu kinjogera yego duhunga niko bambwira ariko ntacyo bamubazaga kuko we asize ari naho yarahishe mu rugo bahihishe bakaharokokera baranahuye n'ubu bariho turabonana n'abazaza gushima umuryango basigaye bamenye ko uhari nyine numvise bahari kuri urwo rugendo twagenze kugeza mubuze urumva narabuze se nimba yararerutse ntabwo dushakisha imbaga nanjye niba umaze kujijuka mbaze namushakisha ko nta nshuti nabonaga ntaki nta n'indi makuru ngiye kubona aho ngaho nta n'indi poromesheni ngiye kubona agira mvuga ngiye nkuze nzi ko nabonye inimero z'uwambwiye ko yabonye umubyeyi we biturutse kuri iyi nimero ifasha abantu ndamubaza nawe nawe ati muzi ko bigenje n'abana nzabikora mbaze ntawe wamenya ko nawe ni mukuru ni inkumi yabonye abonye se n'ubundi n'ejo bundi nta n'icyumweru kirashira bagiye kureba uburyo baje kumureba niyo mpamvu nawe simitamo nanjye kuba nababaza wambwiye ko umubyeyi wawe yitwa hodari francois saveri niba kumva muri kano kanya niba akiriho ndasaba cyane ngo abe akiriho niba kumva n'iki ushaka kumubwira abana nyumva namubwira ko turi mu rwanda twagezeho kuko ni na mama na mushiki wanjye twavuganaga mushiki wanjye niyo mukuru namubwira ko turi mu rwanda ibyo aho twabaga n'utukiba narahongereye ndagira wakora ndahakora ariko namubwira aba yagihari ko mukumbuye mukumbuye cyane kuko sinigeze no kuva ku myaka niga mu wa mbere njye nahoraga ndira mu wa mbere primaire ndira n'uwa nshaka papa kugira mu wa gatatu n'uwa nshaka papa byaje gushira ngeze nko mu wa kane ntangiye kubona ko hashize igihe kinini ariko numva mubwiye ko mufite ku mutima mukunda cyane kuko no kuba ntamuzi neza ariko isura ku myaka itandatu niyo muzi yajyaga nganiriza yajyaga mbwira ko azahisha kuza koga nk'umurayideri akambwira uzakuze mu rwanda ni heza iyo uba urigenga ko mu rwanda aba ari heza icyo namubwira nuko abaye ananyumva n'iwawe wenda namuzi kuko njye mukumbuye mukumbuye cyane ubundi imyaka ishize ni myinshi mirongo icyenda na gatandatu icyenda na karindwi cumi n'eshanu yari muzima yarigenzaga yari ameze neza bisemo ko utashyize mu rugo ubwo aba yahari namubwira akaza mu rugo ko agataha arakumbuwe abana bo kuri babirimo n'umugore mugihari tumukumbuye nongere ngushimire amakuru meza waduhaye n'ayo mateka wadusangije y'iyo nzira ndende mwanyuzemo wibuka cyane kandi wari umwana muto ariko ni mwebwe ayo mateka muzayarema muyahanahana ndagushimiye rero kandi nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane
gasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimira kuba mwadukurikiye mwiyumvishe muri aya mateka abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo nitonze zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana
karabonetse